1. Petrus 1 gleich von vorne turasoma muri petero wa mbere igice cya mbere kuva ku ntango ibyo petero yandikiye abizera ku bwa mu yera ibyo yaba- yababwiye natwe biraturaba muri ino minsi dusome muri petero wa mbere igice cya mbere duhere ku murongo wa mbere den Fremdlingen Eh, petero intumwa ya yesu kirisito ndabandikiye abatoranijwe b'inyambukira bo mu basanzariye ipono n'i garatiya n'i kapadokiya no muri asiya n'ibituniya mwatoranijwe mu kwezwa kwa mwemu nk'uko imana data wa twese yabamenye uhereye kera kugira ngo mwumvire imana mucucagi- mucucagirwe amaraso ya yesu kirisito ubuntu n'amahoro bigwire muri mwebwe Gelobt sei der Gott und Vater unseres umurongo wa Herrn gatatu imana y'umwami wacu yesu kirisito ariyo se irani- iragashimwa yatubyaye ubwa kabiri ku bw'imbabazi zayo nyinshi ziri kugira ngo tugire ibyizigiro bizima itubyaza ukuzuka mu bapfuye kwa yesu kirisito ngo tuze twegukire umwana utazobora utanduye udakabirana mwabikiwe mu ijuru die Kraft Gottes mwebwe abazigamwa n'ubushobozi bw'imana kubw'ukwizera muzigamwa muzigamwa bwakiza kateguwe kuzohishurwa mu gihe cy'iherezo ibyo murabinezererwa cyane naho ubu ari igihe gito mubabazwa n'ibibagerageza byinshi kuko bitobura mancherlei Anfechtungen in Trübsal versetzt sein. Dadurch soll sich ja die Echtheit eures Glaubens bewähren.
kugira ngo kuramura ku kwizera kwanyu kandi uko kwizera kurusha igiciro izahabu ishira n'aho ivugutirwa mu muriro ikaramura kuze kuboneke kuri nishimwe n'ubwiza n'icubahiro mu guhishurwa kwa yesu kirisito und zur Verherrlichung bei der Offenbarung Jesu Christi erweisen. Ihn habt ihr lieb, obgleich uwo muramukunda naho mutigeze kumubona kandi n'ubu naho naho mutaramubona muramwizera bibatera kunezerwa akanyamuneza k'ubwiza katovugwa mugahabwa ikizanwa n'ukwizera kwanyu nicyo gakiza k'ubugingo bwanyu Rettung ibyaho gakiza abavugishwa n'imana ari bo bavuze ubuntu mwagira muhabwe barabirondera barabisesa haben.
basesa igihe icyo ari cyo n'ibimenyetso byacu cyerekanwa na cyerekanwa na mwe muwe wa kirisito yari muri bo yavuga yatagura iby'imibabaro ya kirisito bitari bwabe n'iby'ubwiza bw'uburyo bwinshi bwagira buze buyiherukire folgenden Verherrlichungen im Voraus bezeugte. Dabei wurde ihnen kandi gesagt, dass sie durch bahishurirwa yuko yuko atari bo babyikorera eben das vermitteln sollten, ariko ko ari mwebwe babikorera die Männer verkündigt worden ist, die euch die Heilsbotschaft in der Kraft ko ari mwebwe babikorera nibyo none mumaze kubarigwa n'abababwiye ubutumwa bwiza bavugijwe na mwe yera yatumwe ava mu ijuru kandi ibyo abamarayika bifuza kubirunguruka vielleicht bis dahin dieses teure und heilige gushika hano rino jambo ry'igiciro kandi ryera ry'imana petero uyu muntu w'imana yararamukije kuva ku ntango abera bose bari basabagiye abari ipono n'i garatiya n'i kapadokiya n'aho bari bari hose yarabibutse bose imbere y'imana aca baramutsa mu izina ry'umwami wacu hat ihnen aca ababwira amajambo y'ihumure yo kubaremesha abasaba ngo ntibate ibyizigiro sinken lassen sollen, ariko das hinschauen, ariko wie bereitet ist, barabe ibyo bateguriwe mu bwiza bwo mu iju- mu bwiza bwo mu ijuru bewahrt für sie kuko turazi ko hari ikintu cyateguriwe cyateguriwe ku- cyateguriwe abo bantu ego kumbure ko kitari ku isi habanamba yabo ni ibyo imana yateguriye abayikunda hanyuma kandi ngaha eh, abavugishwa n'imana ba- baravuze ku bw'ubwo buntu ku bw'ubwo buntu mwagira mugirigwe baravuze ku ko- ku- ku bucunguzi buzoza ko muzohabwa agakiza ibyo bari babi- twe- byari byari byavuzwe n'abavugishwa n'imana ariko abavugishwa n'imana ntibari bazi igihe ibyo bizobera ariko babwirizwa kubivuga basunitswe na mwe mu wa kirisito yakorera muri bo nk'uko twabisomye kandi nta nkeka ko bari barindira gishika ko ako gakiza gahishurwa ariko petero nk'umuntu w'imana yarahagurutse aravuga ati kumbure ubu amase- ati ubu amasezerano yavuzwe mu- mu- aciye mu kanwa k'abavugishwa n'imana ubu ariko arash- yashitse ibyo abo bagabo bavuze kera bitaraba basunitswe na mpwemu yera birashitse naho batari bazi igihe ibyo bintu bizobera nta n'umwe yari abizi ariko bose bari babirandiranye igishika kandi twashaka kubwira bene data na bashiki bacu ko natwe hari ikintu turindiranye igishika turindiranye igishika cya gitondo kurusha uko umushibamyi arindira umutwenzi hari ikintu turindiriye mbega none ga yemwe hari ikintu turindiriye muri kin- muri kiri- muri ya minsi bari barindiriye agakiza ka yesu kirisito agakiza ka yesu kirisito ko kaza kuko byari byaravugishijwe yuko aga- ubuntu buzoza ko agakiza kazoza byari byaravugishijwe ko agakiza kazoza petero yarashobora kuvuga ati ubu rero byose byaramaze gushika isezerano ryarashyitse byose byarashyitse byose byabaye nk'uko byari byaravugishijwe bene atari abashyitsi bacu turashobora rero kubigiramo umugabane twuzuye umunezero natwe kubera ko turazi yuko muri ino minsi imana nzima yaravuze yaravuze kandi iramenyekanisha ukuza kwayo kandi turakurindiriye turindiriye izamugwa turindiriye ko aza kujana abiwe nta nkeka nk'uko Ah, nk'uko abarindiriye batarindiriye ubusa kuko amasezerano y'imana ahoraho kandi ntanyiganga niko twamye tu- niko twabiririmbye ko niko twabiririmbye biragaragara yuko uwo munsi ugiye kuza aho umwami wacu tuza kujana abiwe abajyane mu bwami bwiwe mu bwiza bwo mu ijoro banata bakunda n'abashiki bacu mbega icyo si ikintu cyiza si ikintu cy'agaciro gahembwe turashobora kunezerwa kandi tukitaba umuhamagaro wiwe kubona gusa imana yaraduhisemwo kugira ngo dushobore kumva uwo muhamagaro tuwemere dushobore kubona no gushobora kuza hano nk'uku turi hano eh, turashimira umwami wacu kubona yaradu- yadukoranije hano kuno mugoroba kugira ngo dushobore gusenga izina ryiwe tu- tu- turihimbaze tumuhe icyubahiro tumuhe amashimwe kuko icyubahiro cyose n'ubwiza niwe abibereye nk'uko nabivuze mu ntango igihe ki- kira- kirakuze igihe kigeze kure by'ukuri ntituzi ibishobora gushika ejo cyangwa hirya y'ejo ego ntituzi ibishobora kuba kuno mugoroba ibihe ni bibi cyane numvise bavuga yuko hariya mu buseruko bwegereye afurika naho eh, byose bimeze nk'ibiri ku bugi bw'ugwembe ibintu birashobora gusubira kononekara bikayangara ariko ibyizigiro byacu tubishyize mu mwami wacu turazi yuko byose bibwirizwa gushika turazi ko byose bibwirizwa kugenda nk'uko abishaka nk'uko yabivuze bene atari n'abashiki bacu kuko tubona yuko ibyo bintu byose bikoreshwa imbere y'amaso yacu dushobora kuraramura imitwe yacu kandi tukamenya yuko ubucunguzi bwacu bwegereje gutyo rero turashobora gushimira imana tukayihimbaza maze tukayishyira he- tukayihesha icyubahiro Eh, bi- turazi yuko mweza frank aza kutubwira amajambo makeyi mu kanya kari imbere amajambo yo kwizera kandi yo kudukomeza twabwirizwa kumbure gusengera hamwe twese mu nyuma mwete za frank akaza akavuga akatu- akatubwira ijambo ry'imana data wo kwizigirwa turagushimiye kubwa kubwa kano kanya ko kum- kuri umugoroba turagushimiye kubw'ijambo ryawe ry'igiciro kandi ryera turagushimiye mwami kubw'umuhamagaro kuko waduhamagaye twashoboye kumva umuhamagaro wawe kandi twashoboye kuza natwe mwami wo kwizigirwa kuno mugoroba naho nyine twaje hano atari kugira ngo twinezereze atari ugutakaza umwanya gusa ariko icyifuzo cyacu ni iki mwami ngo ngo du- du- du- tugume tu- tu- umukiza agumane natwe gushaka ku iherezo mwami turakwihereje buri munsi turakwizigiye buri munsi ku munsi naho hari ibihusi mwami akenshi turagwa akenshi turatembagara ariko tukabyuka tugahagarara tukagaruka kuri wowe mwami kuko mwami none tujye kuri nde wundi uri imana yacu uri umucunguzi wacu uri umukiza wacu ni wowe watubohoye turi abantu bawe watugize abantu bawe mwami mwami turi hano turi abantu bawe abana bawe bari hano imbere yawe kuno mugoroba kugira ngo bashobore kumva ibyo ugira utubwire kugira ngo baguhe icubahiro kandi bongere baguhimbaze mwami turi abantu bawe turi umukuki- umukuku uragira haleluya izina ryawe ryera rihabwa icubahiro mwami n'undi wese agire twese twebwe twaje hano kuno mugoroba n'abaza n'abazoza- n'abaza kuza hamwe n'ibikorane biri imbere yacu mwami turaguhaye byose mwami urazi byose ushaka kuvugana natwe mwami ushaka kutwiyereka ushaka kutwishurira nuduhishura ibibwirizwa guhishurwa mwami tura ni wowe twizigiye twishimikije wewe mwami ni wowe buhungiro bwacu uri ubuhungiro bwacu wadu- watubereye byose mwami turanezerewe mwami kubona turi hano kuno mugoroba kugira ngo turirimbe izina ryawe ryera kandi ry'igiciro kugira ngo tuguhimbaze ntiwakire amashimwe n'icubahiro ntiwakire amashimwe ava mu mitima yacu no mu minwa yacu niryo sengesho ryanjye mu izina rya yesu amen amen karibu Eh, amashimwe abe amashimwe abe imana yacu Diese Stunde war ja nicht geplant.
Eh, turashimiye umwami kubona twemerewe kuba hano kugira ngo twihimbaze iki gihe ni- ni- sinari ndacyiteguriye ariko none ni ikihe kintu eh, cyiza twashobora gukora kiruta gukoranira hamwe kugira ngo dushobore kuyihimbaza kandi dusenge cyane umwami kugira ngo ashobore kuduhezagira adutegure Gleichzeitig kandi an alle tu- twiba- turibaza kuri bene data bose na bashiki bacu bose badashobora kuza hano und mit Gott kandi baf- kandi bafatanije n'ima bene data bafatanije n'imana ariko badashobora kuza hano Eh, muri rusangi eh, dufashe igi- igikorwa cy'imana tugishyize ku mitima yacu nk'uko byari bimeze mu isano rya kera aho abaherezi bambara eh, igi- efodi iriko y'amabuye cumi n'abiri yerekana imiryango y'abisirayeli Und wir haben es jetzt in der Predigt kandi über du- tura- turabifise mu butumwa twa- bwa mweretabranam twasobanuye buzosohoka mu kwezi kw'indwi muri mukakaro
Steine mweretabranam aravuga kuri ayo mabuye cumi n'abiri von Gott war. Dann E, nimba ikintu cyaba cyaba kivuye ku mana muri icyo gihe umucyo udasanzwe waca u- ucana ukaka muri efodi abantu bose bagaca bamenya ijana ku ijana yuko icyo kintu kivuye ku mana muri bibiliya nk'uko yasobanuwe na ritel ho haboneka ijambo ngo umucyo no kugororoka Jorim und Tumim.
muri muri bibiliya yahinduwe na menge ho bavuga ngo urimu tumimu turashobora gusoma mu izina rya kera inshuro zi- nk'inshuro zitanu mu bi- mu bitabo mose yan- mu bitabo bya mose muramaze kumva iryo jambo ndetse ndigenda risoma Sin- eh, sindaribona sinshoka ndaribona Doch gelesen.
kandi ntiyariyo ntumbero yanjye ariko n- amaherezo ndaza kuribona kugira ngo ndaza kurisoma kugira ngo mumenye yuko biri mu hariya mu kuvayo eh, mu bice bya nyuma bitsoba kuba ariho vya- bivugwa bya bintu byejejwe bya- byari byashyizwe ku- muri- kuri efodi ariko nk'uko nabivuze ibyo ntitugiye- nti- tuza gutandukira si byo tugiye gutandukira muri aho- muri kano kanya mbega hari umuntu yas- yabonye uwo murongo gahemu 28, nicht genau.
Eh, twahabonye ni kuvayo mirongo ibiri n'umunani murakoze cyane umurongo wa mirongo ibiri hano turashobora gusoma ku murongo wa mirongo ibiri n'icenda Aaron
haravuga ngo so die haroni uko yinjiye ahera aze yama yambara ku mutima amazina y'abana b'isirayeli ari kuri kuri uwo mufuko wo mu gikiriza wo kwahukanya imanza kugira ngo ayo mazina abe icibutso cyo kuguma bibukwa ubudasiba imbere yanje jewe uhora murongo wa mirongo itatu kandi uzushire urimu na tumimu imbere muri uwo mufuko wo mu gikiriza wo kwahukanya imanza bibe ku mutima wa aroni uko yinjiye imbere yanje aroni aze yame yambara ibyo kwahukanya imanza z'abisirayeli ubudasiba iyo aje bestimmt imbere ya iyo aje imbere yanje je uhoraho Herzen trage. Es gibt eine Predigt, hariho ubutumwa bumwe eh, mu gihe kimwe cy'ishengero aho mwenda tabranamu avuga kuri icyo kuri ibi bintu einen Traum, umuntu ubishize akaza akavuga indoto ya rose cyangwa akavuga akavugishwa akavuga ikintu yahishuriwe aroni cyangwa abahungu biwe si bo bagira bagira ingingo bafata sondern ariko habwirizwa kuboneka umucyo no kugororoka wo der mu gihe
seine Sache erzählt.
uwo muntu aje aka- aka- akavuga ibin- ibyo- ibintu byiwe akabivuga byose mu nzu y'imana uhoraho niwe yishyura cyangwa ntiyishyure cyari kimwe cyangwa ikindi Sich setzen.
hagumye hariho umwiza kuri efodi uwo muntu aca yicara uguhishurwa kwiwe byaba ari ibintu yiyumvire wenyine byavuye kuri we imana yarihorera ariko bivuye ku mana ari imana yavuze muri icyo gihe umucyo waraza maze uwo mucyo waca ugaragaza ukugororoka uno munsi si jewe cyangwa uwo ari we wese afi- a- avuga a- avugi- agi- afite icyo avuga ariko rino jambo ry'imana ryahishuwe na mwemu yera spricht Licht niryo ryerekana rivuga umucyo no kugororoka kandi ndizera yuko igihe gishitse by'ukuri aho umwe wese abwirizwa guhagarara imbere y'inyonga z'imana atari kugira ngo we wenyine wihe inyishu cyangwa igihe wenyine nihe inyishu ariko umwami ashobore kuduha inyishu yiwe ku bw'ubuntu bwiwe wir innerlich zufrieden muri twebwe rero tura- turumva ko tu- bi- tu- bimeze neza muri twebwe eh, kuko umucyo wu- uva ku mana uri kuraka kandi aho umucyo w'imana hose uri kuraka imana iraza ishikire i- izo zishikira ibyo ifitiye uburenganzira kandi dufashe gushikira ibyo dufitiye uburenganzira nk'uko ijambo ryo mu gihe rivuga ngo mbega ntizocira urubanza we yatoranije ba- bayitakambira ijoro n'umurango Wir haben es ja schon gehört.
twarabyumvise igihe twamaze kubyumva igihe ni kibi cyane 21.
kandi nk'uko tubisoma muri ruka mirongo irindwi na rimwe hazoba ibihe by'umubabaro mwinshi mu mahanga kandi niko bimeze Nicht nur auf si mu, mu, mu, mu, mu, mu bintu bimwe gusa ariko muri, muri, mu bintu byose mu, mu bintu byose byo muri ino si hari ibi- ingorane nyinshi mu mahanga bei denen es noch nicht so kandi kuri abo batarabibona wird es noch bizosubira bigaragare bei einigen kuri bamwe ist es natürlich schon sehr, ni ni ibintu bigaragara aber wir sehen, ariko dass eine turabona yuko harimo ukwihebura n'ibintu bibabaje cyane biri mu mahanga und die Menschheit wird kandi a- abantu bari ku isi ntibagishoboye guhangana n'ingorane ibihugu ntibigishoboye guhangana n'ingorane zabyo twe turaretse gufasha ibindi bihugu ariko twebwe duhanze amaso umwami wacu der hari ikintu kije mu- mu- hari ikintu cyama kiza mu byiyumviro byanje igihe cyose niyumviriye ku gushyitwa kw'im- kw'ibyanditswe eh, uburyo turumva bavuga gu- kuzanya mu gigima dies muri ino minsi i- abantu ibihumbi n'ibihumbi ntibakiri aho baba hari ibintu n'ibi n'ibi n'ibi n'ibi n'ibi twama twibwira ijambo ry'imana ko umwami wacu yari yaravuze ibyo bintu fühlen sich kandi biriko birashika mu isi yose biriko birashika muri isirayeli rero gemeinsam u- aha ni- duhagaze hano twebwe rero nk'ishengero ry'umwami maze tukibaza tuti ni mukuru- ni mu rugezo rungana gute ijambo ry'imana rishobora gushitswa muri jewe no muri wewe Das ist ni mu rugezo rungana gute die Kardinalfrage.
ni ni ikibazo gikomeye cyane ni ikibazo gikomeye cyane ikibazo nyamukuru ibindi byose bisa naho biriko biragenda nk'uko umugambi w'imana wabi- wabi- umeze nta muntu umwe akeneye kugira icyo yongera kugira ngo byihute bibe vuba vuba iby'imana bibe vuba vuba cyangwa byihute bibiri iravuga yuko ibihe bi- bi- bigoye bizoza byarashyitse nta muntu byabaye ngombwa ko agira icyo akora izanyamugigima nta n'umwe ya- i- i- byabaye ngombwa ko agira icyo afashije intambara i- i- im- i- e- im- impuha z'intambara umugwanizi n'abanyepolitiki ibyo barabi- barabi- bara- bariko barabyitaho bariko barabiraba ariko none bimeze gute kuri wowe na jewe ku ishengero ry'umwami turaza kugira umwanya tuzogira umwanya wo turaza kugira umwanya wo kuraba ubutumwa ngo akamo k'umubabaro biragaragara yuko imana ishaka kudushira mu kibanza nyacyo twebwe ishaka kudushira mu kibanza nyacyo kugira ngo ishobore gukora ivyo yafashe ingingo yo kuzokora nk'uko abavugishwa n'imana ba ba kera bavuze ku bw'ubuntu ubuntu bwari bugiye kuza kuri twebwe Sie wollten wissen, zu welchem bashaka kumenya igihe ivyo bintu bizobera diese Weissagungen hören.
twebwe twari turindiriye ibyo byari byaravugishijwe harimwo turindira ibyo byavugishijwe harimwo icyifuzo gikomeye cyane turasaba tu- turasaba- turabaza umwami tuti none ga mwami hasigaye igihe kingana gute mbega mwami tuzorindira gushika ryari Gush- kugira- gushikaho ibi bintu bishika tukabibona bishitse kandi turazi yuko imana ikeneye kuvugana natwe muri ino minsi kandi izovugana natwe wollen wir die nicyo gituma dushaka im Gebet vor das Angesicht Gottes kuzana kuzana ibi bikorane byose mu imbere y'inyonga z'imana tubizane mu masengesho imbere y'inyonga z'imana tuyisabe dushimitse atari mu buryo tumenyereye ariko tubikorane umutima tubikore bivuye mu mutima hariho uburyo bubiri bw'amasengesho isengesho rimwe ni rimwe umuntu agenda akiherera aho umuntu ashobora gusenga amasaha n'amasaha agasengera sekuru agasengera inakuru agasengera eh, agasengera ina- sengera aba- inarume n'abari ku mutima we wose ariko iyo dukoraniye hano tuba tu tuka- kandi tukamenya yuko ibi bi- ibikorane biri imbere yacu tuba dufise icyifuzo kimwe kidasanzwe nicyo kuzana bino bintu byose imbere y'inyonga z'imana twongere tuyisabe uburongozi ubuyobozi uburongozi bwa mwe mu wayo tumusabe aduha ijambo ry'ukuri ubutumwa bwiza nyabwo uku- atu- atumenyeshe ukuntu twokwifata nyako atumurikire aduhe uguhishurirwa atwigishe biciye mu ijambo ryayo kandi biciye kuri mwemu wayo yera kugira ngo iyi dushikigwe n'ibyashikiwe n'ababonye umwami n'amaso yabo nabyo bitubeho kuri twebwe ndazi neza ko banyiganyijwe buri gihe igihe umwami yugurura akanwa ngo avuge
Und es heißt ja im ba- baru- baricara bakumviriza mu butumwa bwiza baravuga hari ahantu havuga ngo ntihigeze haboneka umuntu n'umwe avuga nkawe avuga nka yesu So ist das bis heute.
kandi uko niko gushika uno munsi Hat eine nta muntu n'umwe yigeze avuga nk'uko umwami wacu yavuze hat er no ku biwe ku- abiwe yababwiye mu mvugo yumvikana ariko ku bandi bantu eh, yababwirira mu migani und die Menschen gingen mit Abantu Gleichnissen los und Bage- bagiye bajanye n'imigani baragenda bayisobanura uko bishakiye kandi no munsi niko bagikora aber wandte der hanyuma umwami aca ahindukirira abigishwa biwe arabahamagara abashyira ku ruhande arababwira ati mwebwe mwahawe kumenya amabanga y'ubwami zu wissen, den ariko bo abandi bo ntibabihawe bariya ntibabihawe kuko iyo barabishe n'amaso yabo ntibabona kandi iyo bumvise n'amatwi yabo ntibumva aber Gott hat uns
ariko imana yaratwuguriye ubwenge kugira ngo dushobore gutahura ibyanditswe ni mu nkundire nsome nihuta hama duce dusenga nsome ikintu gito hama duce dusenga Diese Stelle Eh, uno murongo Petrusbrief wo mu byanditswe mu gice cya mbere cya- cyanditswe na petero igice cya mbere spricht im zweiten uravuga ku murongo wa kabiri haravuga ngo Bestimmung Gottes des Vaters ngo mwatoranijwe mu kwezwa kwa mwe mu yera nk'uko imana data wa twese yabamenye uhereye kera kugira ngo mwumvire imana mucucagigwe amaraso ya yesu kirisito Blute Christi. Gnade und ubuntu n'amahoro bigwire muri mwebwe reichlicher zuteil werden. Besonders dieser Eh, Gedanke na cyane cyane- na- ahanini nikamfate kino cyiyumviro ngo ukwezwa kwa mwemu bat turazi yuko umwami wacu ya- yabagije mu isen- ya- yasenze mu isengesho ry'ubuherezi mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na yohana mu gihe cya cumi n'indwi aravuga ati nubeze mu mu kuri ijambo ryawe n'iryo kuri niko yasenze mu gice cya cumi n'indwi cya yohana hano turabona ibyo gutoranywa n'ukwezwa des Geistes.
kwa mwemu Jedes Mal buri gihe Wort Gottes igihe ijambo ry'imana rihishuwe namwe mu w'imana wir durchdrungen werden hanyuma von dieser kandi göttlichen Wahrheit uko kuri kw'imana kukatunyengetera koko Evangelium,
ndababwira ukuri biranditswe neza mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na yohani igice cya mbere ngo ohne ihn nicht hanze yiure hanze nta ki- nta mu byaremwe nta cyaremwe kitaremwe nawe ariko byose byaremwe n'iri jambo nyine hat sogar wenn kandi umwami ni we yaremye isi kubw'irija- kubw'ijambo ryiwe ry'ubushobozi kandi ni we ayishyigikiye kubw'ijambo ryiwe rifite ubushobozi ibyaremwe byose muri rusange ni we yabiremye muri iyi minsi yihere- muri iyi minsi ishize twaratahuye mu bundi buryo bushasha insobanuro y'ijambo ry'imana eine Begeisterung aha si ibintu byo gusisimuka ku bintu runaka ariko ibintu byose biba ku bw'ijambo ry'im- ryera ry'imana niryo rituma ibintu byose biba auf mancher kandi imana yaravuze mu bihe byaheze iciye mu bavugishwa nayo muri mu minsi y'iherezo yavuze yavuze iciye ku mwana wayo ja das mu mwana wayo niho ijambo ryose ryavuzwe n'abavugishwa n'imana ryambaye umubiri mu mwana wayo ryarambaye umubiri rirafata imero ricika ukuri sollen die Verheißung amasezerano der Gemeinde yasezeraniwe ishengero amasezerano yasezeraniwe umugeni ategerezwa gucika ukuri maze agaro- agashi- akaro- akashitswa nta nta nzira yindi ishobora gushoboka iciye iruhande y'ibyo hano rero tubonye yuko ngo twatoranijwe kandi twatoranijwe kwezwa u- u- na mwemu zur Besprengung mit ku- eh, ah, kugira ngo dushobore ku- gu- gucu- eh, kandi twumvire ducucaguye amaraso ya yesu kirisito ibi bintu uko ari bitatu birajyana durch ukwezwa der von gukozwe na mwemu bikozwe na mwemu ukumvira ijambo ry'imana bikozwe n'imana hamwe no gucucagirwa amaraso ya yesu kirisito das möge der Herr heute ngibi in mir ibyo umwami wacu ashaka gukora uno munsi muri wewe muri jewe no muri twebwe twese atari ukwezwa umuntu yikoreye ariko ukwezwa gukozwe na mwemu atari ugutsindanishirizwa umuntu yigeneye ariko ugutsindanishirizwa kuvuye ku mana bikozwe n'ukwizera Yesu bikozwe- bikorewe mu kwizera Yesu Kristo yitanze nk'ikimazi gishitse ku musaraba i Golgotha mit atari ku- kumijagirwa ibyo ari byo byose ariko tumijagiwe amaraso ya yesu kirisito hari ijambo rije mu byumviro Römer riri mu baroma igice cumi na gatanu Kapitel 15 eh, turabwirwa ibintu bijyanye gesagt uns n'amasengesho kandi kumbure ko eh, hanyuma eh, kumbure ko ari ibintu bi- bi- twa- dukeneye gusoma hanyuma tujye dusoma n'indi mu tesalonike ba mbere igice cya- cya gatanu hano dusome da- tubanze dusome mu baroma igice cumi na gatanu umurongo wa gatatu haravuga ibi bikurikira ngo sich selbst zu ngo kuko na kirisito atineze atinejereje nk'uko handitswe ngo ibitutsi by'abagutuka byaguye kuri jewe
So ist ja alles, umurongo wa kane was vor Zeiten geschrieben ist, worden ist.
kuko ibyanditswe kera byose byandikiwe kutwigisha kugira ngo kwihangana no guhumurizwa Durch standhaftes no guhumurizwa Ausharren und durch den Trost, den die Heiligen guheshwa n'ibyanditswe biduhe kwizigira ibizoba festhalten. Der Gott aber, von dem standhaften ariko Ausharren imana itanga ukwihangana n'ugu- nu- n'uguhumurizwa ibahe guhuza imitima nk'uko yesu Kri- kirisito yesu agomba nach der Weise Christi Jesu zu besitzen, damit umurongo wa gatandatu kugira ngo muhimbaze n'umutima umwe n'akanwa kamwe imana y'umwami wacu yesu kirisito niyo se hano naho turabona icyiyumviro cyinjira mu kindi
Bedingung für das kimwe ni ni ni ni ni- nicyo gisaba kugira ngo ikindi gishoboke kimwe gi- gi- gi- gi- gi- kibaho ikindi kibanje kubaho hano turabona ibyerekeye guhumurizwa ku- gutangwa n'ibyanditswe kuva mu byanditswe byera ni uguhumurizwa kuva ku mana iyo abantu baduhumurije cyangwa baturemesheje ni ibintu bimara akanya gato ariko iyo imana iduhumurije i- ibikora mu kurungika umuhuza ari we mpwemu yera werde euch den Tröster yaravuze ati nzobarungikira jewe umu- umuhuza wo- wo kugira ngo abahumurize mwe mu kuri abarongore mu kuri kose hano rero turafise icyanditswe cyo mu byanditswe kivuga ku byerekeye guhumurizwa gutangwa n'ibyanditswe bo n'ibyizigiro dufise turumva havugwa ibyo kwihangana hama tukabona ngo imana standhaftes ariko imana itanga ukwihangana no guhumurizwa ibi ntibiva kuri wewe na jewe ariko ibyo biva ku mana kandi turi hano kugira ngo twakire ibyo imana ishaka kuduha byose yaba twari tubifise yaba twari dushoboye kubyiha twebwe ubwacu ntitwari kwiye turaza ngaha tuza hano tuvuga tuti mwami waradusezeraniye waraduhaye uguhumurizwa biciye mu ijambo ryawe kandi biciye muri mwemu wawe ariko kandi waranaduse- waraduhaye amasezerano dushaka rero kubonerwaho ayo masezerano dushaka kuyibonera n- n'amaso yacu ariko und Trost imana itanga ukwihangana no guhumurizwa no kuno mugoroba einen einzigen ese icompa iyo mana ikabaha kugira umutima mugire muhuze umutima muhuze umutima muhuze umutima eh, nk'uko kirisito yesu agomba und niba dushaka du- gusengera hamwe twese hamwe tukifuza yuko imana twese itwishyura nta n'umwe ashobora- umwe ntashobora kugira iburyo undi ujya ngo ujye ibubamfu ngo dufate inzira zitandukanye oya ariko niba dukeneye yuko imana itwishyura dutegerezwa kuba umwe biciye muri mwe mu yera i- n- muri yesu kirisito umwami wacu kandi uko guhuza umutima tubwirizwa kubikora nk'uko kirisito yesu agomba atari uko jewe ngomba cyangwa uko wowe ugomba ariko bigakorwa nk'uko umwami wacu yesu kirisito agomba Ibyo- ibyo bisigura yuko tubwirizwa kugenda kandi twese tugashobora kuronka ikintu kiduhuza nayo kandi icyo kintu kiduhuza nayo muri icyo kintu kiduhuza nayo havamwo umugisha uva ku mana hanyuma hariho hazoca habaho rero ugushitswa kw'ivyo bintu kugira ngo umurongo wa gatandatu ngo kugira ngo duhimbaze n'umutima umwe n'akanwa kamwe imana y'umwami wacu yesu kirisito niyose ahatari ubumwe buva ku mana abantu baragwanyana baragwanya amasengesho rusange baragwanya baragwanyana Mm, abantu ntibashaka gusenga bari hamwe ntibashiza ngo basenge bari humwe umwe yibaza gutya umwe anakiyumvira ibi undi akiyumvira ibi ruba ari urujya n'uruza doch schon ariko heute i- hamwe gusa imana yawe tugirire ubuntu guhera kuno mugoroba kugira ngo duce bugufi imbere yayo duhuze umutima nk'uko kirisito yesu agomba ihn beten sehen, rero dann, dann iyo tubonye aba- abandi bas- igihe twamubona asenga yarasenze arasenga cyane igetsemane kandi turazi yuko ibihe bigeze kure kommen nicht um die natwe ntidushobora ntidushobora guhu- guhunga icyo kibazo tubwiriza guhangana nacyo tubwiriza gusaba imana iduhe umutima wuzuye urukundo kugira ngo dushobore kuyikorera kandi dushobore kuyizigira hano aravuga ku murongo wa gatandatu ngo einmütig ngo mit kugira einem ngo Munde dient Gott ngo kugira ngo duhimbaze n'umutima umwe n'akanwa kamwe imana y'umwami wacu yesu kirisito niyo se ibyo bisigura yuko abizera gebetet haben. Ihr wisst was.
ba- da schon die nti- mu gusenga ntiba- ntibatonda nku- nka kumwe abahindi bagira umurongo bariko bara- barasenga bagatonda umurongo canke twa dukoko bita lezwa tugenda dutonze kamwe kari kuko burya twe ntitugenda tubangabanganywe tuya dukoko kamwe kagenda gakurikira kandi naho naho twoba tu- naho twoba ari cumi na dutanu mu gutambuka kamwe kagenda inyuma y'akandi ntabwo utwo dukoko tugenda kamwe kari inyuma y'akandi ntitugenda tubangabanganywe Gott und Vater ndibuka ibihe bya kera eh, ukuntu turiya dukoko twitwa lezuwa tugenda ariko hano turabona ko dushobora guhimbaza imana n'umutima umwe n'akanwa kamwe imana y'umwami wacu yesu kirisito eh, ariyo se kandi i- i- amajambo dusoma mu cete- mu bitesalonike ba mbere igice cya gatanu bihuye n'ibyo duhejeye gusoma turabona hano mu gice cya gatanu abitesalonike ba mbere igice cya gatanu mirongo mirongo na gatatu turasoma bikurikira ngo
der kandi imana nyine amahoro iba ariyo ibeza rwose und durch und völlig kandi imwemu yanyu n'ubugingo n'umubiri byose hamwe n'ibi- hamwe bizigamwe ngo bize bisangwe bitagira umugayo aho umwami wacu yesu kirisito azozira tagetreu mirongo mirongo na kane yibahamagara niyo kwizigirwa no kubikora wird es izobikora nicht du, nicht ich.
si wewe si jewe si mwebwe twe gusa twishyira amaboko y'imana yo izobishitsa Kreuz izobikora aufgerufen ujya yavuze ku musaraba akavuga ngo byose birarangiye hat und dich getan yarakwibutse nanjye yaranyibutse uns.
ibintu byose niwe abishyitsa muri twebwe twebwe turi munsi y'ugucucagirwa kw'amaraso y'umwagazi w'intama twebwe twiteguye kumvira ijambo ryayo kandi twiteguye eh, kwemera kwezwa na mwe muyera kugira ngo bishyitswe muri twebwe Der euch beruft.
turabona kandi ku murongo wa mirongo ine na kane ngo ibahamagara niyo kwizigirwa no kubikora izo bikora izo bikora niba twabwirwa kubikora 20 Jahre twavuga tuti mwami hari umwe muri twebwe yagerageje imyaka mirongo irindwi undi yagerageje imyaka mirongo itatu uwundi mirongo ine uwundi yagerageje imyaka mirongo itanu kandi nta na kimwe byatanze dein und mein.
si uko wowe- si ukugerageza kwawe cyangwa kugerageza kwanje ariko yo yo yo hano ku murongo wa mirongo ine na kane ngo ngo niyo kwizigirwa ibahamagara niyo kwizigirwa no kubikora izo bikora murabyizera izo bishitsa izo bikora Äh, dann sind wir nur noch rero muri icyo gihe ntitukiri eh, ntituri em, tu- a- m- turi turi turi mu bari- mu bakira bahezagiwe bumva kandi bakakira mu kwizera iby'imana yasezeranye mu ijambo ry'intangamarara twumvise yuko abavugishwa n'imana ntibavugishijwe gusa ahubwo baranarondeye baranasesanguye bashaka kumenya igihe ibyo bintu bizoshikira Sie haben es nicht ariko ntibabibonye ntibabibonye bishika turi mu gihe rero aho und weil amasezerano ahambaye akomeye y'imana yo mu ijambo ry'imana ariko arashika Gnade mbega ubuntu öffneten Auge bwo gushobora kumva no kuvuga twuguriye amaso amaso yasizwe amavuta tugashobora kuvuga amajambo yahishuwe y'imana kwa kino gihe cy'ubuntu und zu sagen, Herr, heilige mich mwami durch deinen Geist mwami in dein ntunyeze ku bwamwe mu wawe unyeze mu kuri ijambo ryawe n'iryo kuri ndabivuze kuno mugoroba die Wahrheit über die atari eh, ukuri kumwe tugenda tugaharira ariko ukuri twahishuriwe ku bwamwe mu yera jede Diskussion auf aho ibihari byose bi- bihera aho duhagarara ku butaka bwo guhishurirwa kuva ku mana aho niho imana iduha inyishu nyayo y'ukuri muri icyo gihe mwenda atanakeneye kwirirwa arigisha uwundi ngo amubaze ngo ngo mbega wabitahuye ngo ibi bintu wabitahuye kümmere dich doch nicht darum.
ibyo ibyo nti- ibyo ntibi- ntubyiteho ahubwo niwiteho kumenya yuko watahuye nanjye niteho kumenya ko natahuye kuko byanditswe ngo bose bazoba bigishijwe n'imana Das ist die kandi ni inyigisho y'ukuri nyayo atari uko umwe afata uwundi akamubwira ngo mwumviriza ngo ngira ndaguhe ngo ngira oya Wir werden nta na kimwe uzokora nanjye ntacyo nzokora twese tu- tu- twese tu- twese twiyoroshe tubwiza twiyoroshe twice bugufi imbere y'imana tu- tu- maze tuyibwire tuti mwami eh, dushaka kwicara ku birenge byawe muri ino minsi tugomba kuvugana nawe kandi dushaka yuko nawe uvugana natwe akenshi hari igihe biba byiza ko abizera iyo bari baraganira bavugana ibi- biba biba byiza ko bavugana iby'iyi si bavugana iby'iyi si gusa kuko kuko usanga bononye byinshi kuko nta kibabaje nk'iyo ba- bononye ibintu ariko bavuga iby'imwembe bakabyonona ibintu by'imwemu biri mu bigize ubutumwa bwiza ubutumwa bwiza buvugwa biri mu bigize igi- bikorane tugira biri mu bigize iby'imana yafashe ingingo yo gukora bivugwa mu butumwa bwiza kandi bitwabwiza kubishyira ku mutima muri icyo gihe rero imana izobana natwe ntituzosubira kutumvikana hagati yacu ndarindiranye igishika umunsi aho ibisigaye byose tutumvikana ko eh, mu- mu mbabarire aho ibyo kutumvikana byose bizohagararira aho imana izo zigafata ibifitiye uburenganzira byose igicurarangisho gishobora kumara igihe kingana gute kitavuga neza kandi akenshi eh, nshaka ku- ngira ndababwire mbere y'ibyo abantu bahinga mu byo kuvuza ibicurarangisho iyo bafashe igicurarangisho urashobora kubona umurya ucitse Ehe. Eh, eh, umwami nabiduhe ntihagire uwumviriza uwundi eh, uko umutima wa mugenzi we utera nka kurya umuganga akora umuganga araza akaraba ama- amahaha akaraba aha n'aha na hariya oya umwami wacu niwe asuzuma imitima n'imishaha ararabibwira muri twebwe dushaka guca bugufi imbere y'imana dushaka kuvugana nayo kandi kandi ababwire nitwavugana nayo gutyo nitwamusaba bivuye mu mutima kugira ngo avugane natwe avugane natwe abitomoye atari mu mu- mu buryo bw'ibimenyetso cyangwa mu migani ariko avugane natwe um- amaso mu yandi eh, tumwumva atubona natwe tumwumva azobikora muri azobikora muri iyi minsi kandi tuzobimushimira kandi tuzonezerwa umwami wacu ashi izina ryiwe ryera ryiza rishimwe amen Wenn ihr nichts dagegen habt und nshaka kuvuga nimba mubona ta kibi kirimwo n- mu- mu- mukaba mushobora gufukama abatabishoboye bagumye bicaye cyangwa bahaguruke ariko abashoboye gufukama nibafukame maze basenge imana mana turagushimiye bivuye ku mutima kubona utwemereye gufukama kugira ngo tugushime tuguhe- tuguha- tugushime kubw'ubuntu bwawatugiriye tugushime kubwo ubuntu watugiriye twese mwami nta kindi- nta ki- nta kintu twokora nta kintu twashobora gufata tugikuye kuri wewe ariko tuje kuri wewe mwami turaramuye amaso kuri wewe mwami kandi turazi yuko ushoboye kuduha kuduha byose mwami ibyo dukeneye byose muri uno mwanya muri bino bihe bikomeye bigoye turaje imbere yawe mwami kandi turarindiriye mwami ko ko u- ufa- ufasha abantu bagashyika ku ntumbero uduha ibyo dukeneye mwami turaguhimbaza mwami nuze mu buryo bw'ubushobozi hagati yacu ugaragare hagati yacu nuze eh, uz- uri ku- muri mu buryo bwa mwemu wawe yera uduhe wewe utwihe mwami uduhe imitima yacu twese mwami uduhe umwe nta- ntagire ibyaho wundi ariko wowe ugira ibyo uduhaye niho tuzoba dufite ibyo duhawe koko yewe mwami nk'uko ushaka ko tuba kandi tuzoheza tuvuge ibiguhimba tube nk'uko ugomba tuzoheza tuvuge ibiguhimbara turagushimiye mwami ku bwa kino gihe cyo kuno mugoroba kubona dushobora gupfukama imbere yawe ku buryo dush- kuko dushobora kuguhimbaza tukagushyira hejuru kuko uri imana yacu niwe mwami wacu uri umucunguzi wacu uri umukiza wanje waratanze ikiguzi mwami ku bw'amaraso yawe twarejejwe urakoze cyane ku bw'ibyo haleluya mu izina rya yesu amen